iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi mwabonye imana ikingura ikaze muri aya makuru yo hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na diane ninazwe
thomas kamirindi urakoze kuduha mikoro amakuru yacu uno munsi turahera ku mugabane wa afurika habahitanywe n'amatati ashingiye ku matongo hagati y'abadasangiye amoko n'imiryango muri sudani y'epfo yongeye kwaduka kuwa gatatu n'ejo kuwa kane muri ico gihugu bageze ku ijana na mirongo itanu muri abo harimwo abana abagore n'abageze mu zabukuru abakomerekeye muri ayo matati ni mirongo umunani na batandatu benshi mu bakomeretse barimwo abafise ibikomere vyatewe n'amazu barimwo yaturiwe igisata ca onu muri sudani catanze ivyo biharuro gihangayitse cahamagariye abategetsi ba sudani y'epfo kuja mu mizi y'ayo matati amaze igihe bakayavana mu nzira abashamiranye ahanini n'abava mu bwoko bw'abahawusa n'ubundi bwoko butaberekwa abo mu bwoko bw'abahawusa ahanini bari biyerekanye biyamiriza itegeko ribabuza gutunga amatongo bemeza ko barenganywa n'ubundi bwoko buvuga ko abakeba babo batabwirijwe gutunga ubutaka kuko baje kuba ahariko habe, baje kuba ahariko habera ayo matati baratevye onyu ikavuga ko kuva mu kwa mbere kugera mu kwa cenda uno mwaka bari bamaze kugwa mu matati nk'ayabaye kwa gatatu n'ejo kwa kane barenga amajana atanu na mirongo ine na batanu abatayizabo muri ico kiringo barenga ibihumbi amajana abiri na cumi na kimwe ahandi havugwa imvururu ni muri cad umuryango umwe bwa afurika wiyamiriza wivuye inyuma imvururu zaraye zihitanye abagera kuri mirongo itanu muri ico gihugu abagera ku majana atatu nibo bamaze kumenyekana ko bakomerekeye muri izo mvururu zabaye mu myerekano yo kwiyamiriza ko perezida mahamat debi itno aguma ku burongozi bw'ico gihugu ibiharuro vya nyuma vyatanzwe n'abari ku rubuga vyerekana ko muri abo mirongo itanu baraye bahitanywe no gushamirana kw'abari hagati y'abajeje umutekano n'abiyerekana harimwo cumi bari mu bajeje gucungera umutekano injamena ku murwa mukuru wa cade abiyerekana barononye inyubakwa zimwe zimwe zirimwo iza leta ibiro vy'umushikiranganji wa mbere n'ivy'umukuru w'inama nshingamateka izindi mpande ziri mu zateye ivyatsi imvururu zibonekeje mu myerekano yarayibaye muri cade zirimwo ubufaransa bumaze imisi buri mu bihugu vyiyamirizwa mu karere cade irimwo gasohoye itangazo ritera ivyatsi nguvu bwavuze ko polisi yakoresheje mu kuburizamwo imyerekano y'ejo kuwa kane ikiringo c'imyaka ibiri y'imfatakibanza perezida mahamad idrisa debi itno yari yarahawe caheze ejo kuwa kane abiyerekana bamwagiriza ko ashaka kumira ku butegetsi bwa cad kwindi migabane perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden yashimagije ingene yakoranye na liz truss yaraye atanze imihoho mu kibanza c'umushikiranganji wa mbere w'ubwongereza joe biden yashimagije yumvikanisha ko bakoranye neza cane na cane cane mu gufasha ukraine kwigwanako mu ntambara yise y'agasomborotso k'uburusiya perezida biden yirinze yamara kugira ico avuga ku kwegura kwa liz truss yeguye inyuma y'indwi zitandatu gusa ari mu kibanza c'umushikiranganji wa mbere w'ubwongereza yabwiye abamenyeshamakuru bari ku kirimba ciwe aha i washington dc ko ukwegura kwa liz truss ari ingingo yegawe bwite nk'uwayifashe yagize ati reka ndababwire ico nzi twakoranye neza ku kibazo c'uburusiya na ukraine ubwongereza n'abongereza nibo bonyene biraba ibisigaye kandi bazobitorera umuti madame liz truss yeguye yemera ko imigambi y'ubutunzi yafashe yagize ingaruka ku masoko y'imitahe yongera ituma umugambwe wiwe wicamwo ibice yashimangiye ko aravye uko ibintu vyifashe adashobora kurangura ivyo yemeye mu kiringo yari yatorewe muri ayo mabanga mu ndwi iheze muravyibuka joe biden yari yavuze ko imwe mu migambi ijanye n'ivy'ubutunzi truse yari yatangaje cane cane ivyo kugabanya amatagisi y'abatunzi atabishigikiye ico gihe yagize ati ni politike ntashigikiye ariko n'abongereza bakwiye kumenya ibibabereye si jewe ndabacira inzira bitekanije ko uwuzosubira trusa atorwa bitarenze igenekerezo rya mirongo ibiri n'umunani ku kwezi bamwe mu bashobora guhiganira kuja muri ico kibanza barimo rishi sunak yahoze ari umushikiranganje w'ubutunzi peni yahoze ari umushikiranganje wo kwivuna abansi itorokanizo ry'amakuru y'abongereza reuters rikavuga ko na boris johnson yeguye muri ico kibanza mu kwezi kwa ndwi nawe nyene ashobora kongera kwitoza mu y'intambara y'uburusiya na ukraine ibiro bikuru vya gisirikare aha muri leta zunze ubumwe za amerika pentagon bivuga ko ari abasirikare ba irani bariko barafasha uburusiya mu ntambara irimwo na ukraine pentagon yatangaje ko abo basirikare ba irani bari ku rubuga muri ukraine aho ahanini bafasha mu gukoresha utudege tutagira umudereva drone mu gifaransa tumaze igihe dukora ico pentagon yise iterabwoba muri ukraine twongera tugaba ibitero ahari ingomero z'umuyaga nkuba umunyamabanga mukuru wa ajeje ivyo gutanga amakuru muri pentagon ariwe brigadier general patrick ryder yabwiye amenyesha amakuru ko ibitero bikorwa n'izo drone biba bihagarikiwe n'abasirikare ba irani amenyesha amakuru baciye bamubaza ico avuga ko uburusiya bwahakanye ko atatudege twa irani bufise uh, bwatwaye muri ukraine aca yishura ati ntawo bideha bariko barababesha brigadier general patrick ryder ikindi yavuze ni uko uburusiya kubera gukeherwa n'ibigwanisho buriko bwikora kuri irani na korea ya ruguru uh, ngo babaha ibigwanisho yagirije irani atarya umunwa kukovya mu iterabwoba yavuze ko uburusiya buriko burakora mu makungu ari liza polate yagirizwa kuba yarafashije intagondwa z'abajihadiste mu gitero bagavye ku kinyamakuru charlie hebdo no kuri mwe mw'isoko y'abayahudi mu bufaransa mu kwa mbere ko mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu yarayaciriwe umunyororo wo guherayo ari liza polate w'imyaka mirongo itatu n'indwi arahakana ivyaha vyose yagirizwa n'ivyaha ahanini bishimikiye kuba yarafashije cane intagondwa zakoze ico gitero i Paris mu kuziha indaro kuzifasha kuronka ibirwanisho zakoresheje n'ibindi murakoze kwamandanya kumviza ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kanya tubandaniriza mu karere k'ibiyaga bigari na Thomas Tamirindi
Diane Nininahazwe urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho inshuti zacu mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda turavugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi ni ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe mu burundi abagore bo mu cyaro bavuga ko abakenyezi bagenzi babo bari mu nzego z'ubuyobozi bw'igihugu nta kinini babamariye twebwe bato bato ntacyo badufasha twebwe aho tugarukira twe ntabyo mbona bariko baradufasha kandi tutanababona harimo bamwe bamwe tutanababonye n'ingene baba bameze n'igihe batowe ibi barabivuga mu gihe uburundi buri mu cyumweru cyahariwe umugore w'umuhinzikazi mu rwanda urukiko rukuru ruburanisha ibyaha by'iterabwoba rwahagaritse abanyamategeko batatu ku mirimo yabo naho leta ya tanzania yafashe ingamba zo gukumira ebola kugira ngo itinjira mu ntara eshanu zihana imbibi na uganda zirimo icumbikiye impunzi z'abarundi n'abanyekongo amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane ntimujye kure muri kumwe na thomas kamirindi uburundi buri mu cyumweru cyahariwe umukenyezi w'umuhinzikazi abagore bo mu cyaro bavuga ko kuba hari abandi bagore babaserukira mu nzego z'ubutegetsi nta nyungu igaragara babibonamo ni inkuru ya mugenzi wacu eloge wirika neza ukorera i nairobi muri kenya jewe ntamvise ndima ntunzwe no guca ingero nabana bane abo bana nciye ingero nkabagurira ikiro cy'ufu bakarara bariye sahita ntibarya maka ikibazo nibigira ni umukenyezi wo mu ntara ya gitega iruhande y'umurwa mukuru wa politike nta kivi na gito yagira co kurima abana biwe bane kugira ngo abatunge abanza guca ingero niwe atunze umuryango kubera umugabo wiwe yamugaye jewe ntamvise ndima ntunzwe no guca ingero nabana bane abo bana nciye ingero nkabagurira ikiro cy'ufu bakarara bariye sahita ntibarya ndirukanga gose kandi mugenzi wanje nawe yaramugaye nta n'akazi akora kubavuza ndirukanga nkagurana ababanyi n'abagenzi hama ndayaciye nkabasubiza ubuzima ndimo ni bubi buragoye ejo ni ntamvukiyeho ku barukoba igitega nyene avuga ko ku myaka yiwe mirongo irindwi atunzwe no gusabiriza nsega ntega amaboko abagira neza bafashe ndi umurimyi mugasi mfise aho ndima nagenda nko mu gasozi aho mu vya leta nkaza ndajojora ku mabuye gatoya ashoboye hanyuma abasuma nabo bakazanganya mu gatondo iyo mvyutse mbanza gusenga nsaba leta y'u Burundi bone twebwe dukuze idufashe nk'ubu nyene mu kwivuza nk'iyo turwaye niho tugira ingorane nini utwo turya natwo ntitwobashinga inda ntibobishobora abanyakubaho
marike ndere imana wafite abana umunani yatawe abarundi beza amaso ise abana benshi jewe ise nk'abana munani kubacira ingero ndi umumama biragoye twegereye ico twosaba nka mwebwe ko mutwiyumviriyeho kuza kutubaza mutuvugira imbere bakaduha nk'agatayi natwe tukabaho nk'abandi Yvonne Nshimirimana ni umukenyezi wo mu ntara ya Bubanza mu Burengero iruhande yo kurima akora iyindi mirimo yose kugira ngo yibesheho n'abiwe atangura bwijwi rya Amerika ubwoko bw'ibiterwa yimbura ibigori n'ibiharage n'inkore birantunze n'umuryango wanje n'agatashya ndakajyamwo ndakarose kuko ubuzi bwose ndabukora umukenyezi wundi w'ibubanza arajwe ishinga no kuronka ifumbire ku giciro ciza ibindi hasanga ubuzima ashobora kubugwazagwaza nk'iyo umuntu yarima ikintu ki- kingora nka jewe novuga ngo wana agafumbire kandi ronka ifumbire yo gufumbira kagenza kuyigura asanga izimvye jewe namangura ku kiro kugira ngo ndabike umwimbu wogenda neza rebeka nyabenda wahangayikishijwe no kubura itongo arimamwo ariko avyifatamwo neza kuko akora ibishoboka vyose ntarera amaboko ubuzima bw'iwanjye buretse kora kubera ntaronka yo nkotesha nkagenda muri ferme abandi bararima jeho nkaca ngenda gukubita ibyatsi nongera kugura bakuyemo umuceri kandi ntunze umuryango jewe ndi umwe jewe ndagenda nkaca itasha nkabaho hama nkaca nongera nkaza ngenda ndose nk'utuntu ndandaza mediatrice nishimwe wo mu ntara ya cibitoke mu buraruko bushira uburengero nawe avuga ko umunsi wahariwe umukenyezi mwirimizi usa n'uko atacu mumariye twebwe tuza twumva ngo habaye umunsi mukuru ariko ntabwo turabona nk'abantu baza kudushyigikira ngo bavuga ati nimubigende uku mugenzi we nawe asanga abakenyezi birimizi basa n'abatereranye abirimizi kenshi badushira inyuma kubera ko nta bu- ba- babona ko ataburyo nimwe bavuga ati amaboko atareha ntaramukanya uburundi ni igihugu kiri muri bike ku isi abakenyezi baserukiwe mu nzego bihagije bafite ibice mirongo itatu ku ijana mu nzego zifata ingingo bamwe mu bakenyezi birimizi barishimira uru rugero baserukiwe ko kuva ku nzego z'ibanze kugera mu biro vy'umukuru w'igihugu uciye mu makomine intara muri leta n'inama nkenguzamateka na nshingamateka ariko hari abandi bemeza ko abakenyezi bagenzi babo batowe canke bitoreye ata kintu kinini babamariye nka twebwe bato bato ntacyo badufasha twebwe aho tugarukira twe ntabyo mbona bariko baradufasha kandi tutanababona harimo bamwe bamwe tuta- tutanababonye n'ingene ba- ba- baba bameze n'igihe batorwa ko batanadutemberera ngo baze kudutemberera badukoresha inama umukenyezi wo muri komine rugombo mu cibitoke hari ikindi kintu kimushimisha kurusha kubona muri rusangi abagabo b'abirimizi batagitana ibikorwa abatambukanyi babo nko muri kahise ubu tubayeho neza kuko ubu abagabo barafasha muri bimwe bimwe bishoboka kubera inzara yagiye iratera byaracishije ubwenge abagabo benshi ubu barafasha abakenyezi baritaye ibikorwa byo mu rugo umuntu arabona neza ko ari byiza felix ngendabanyikwa umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bwo kuringanisha ibitsina akeza abakenyezi b'irimizi avuga ko ari inkingi y'iterambere ry'imiryango n'igihugu muri rero inkingi y'umuryango n'igihugu muri akarahara mu ruganda ntibacura kuko umukenyezi mwirimizi ari warima ibitunza abenegihugu bose umukenyezi mwirimizi rero ategerezwa kuba n'umworozi kugira ngo ibitungwa yoroye hambavu yo kumufasha kugwiza umwimbu bitume aronka imfungurwa ziva mu bikoko ibiharuro bitangwa na onu vyerekana ko ica kane c'abantu ba mw'isi ari abakenyezi ariko bari munsi y'ibice mirongo ibiri kw'ijana vyafise amatongo biharije canke batorana mu gihe mu mitumba ubusumbasumbane bw'imishahara hagati y'abagore n'abagabo bushobora kugera kuri mirongo ine kw'ijana onu imenyesha ko mu gihe abakenyezi bohabwa amahirwe amwe n'abagabo umwimbu ushobora kuduga ku rugero rw'uko abantu bugarijwe na kigoyi bogabanuka gushika ku bantu bari hagati y'imiliyoni ijana n'ijana na mirongo itanu ku isi igisata ca onu kijejwe abakenyezi naco kivuga ko muri rusangi umukenyezi umwe kuri batatu bafise akazi akora mu gisata c'uburimyi eroje uri kaneza ijwi rya amerika noneho tujye mu rwanda umucamanza w'urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha by'iterabwoba n'ibyambukiranya imipaka yategetse ko abanyamategeko batatu bunganira abantu baregwa ibyaha by'iterabwoba bahagarara ku mirimo yabo igihe cyose batarishyura ihazabu yabaciye mugenzi wacu eric bagira ubusa araduha ibindi bisobanuro kuri iyi nkuru abo banyamategeko umucamanza yahanishije kwishyura ihazabu ingana n'ibihumbi magana abiri by'amafaranga y'u rwanda ni inyasi ndagijimana felix nkunda batwari na adiyeri mbanziriza umucamanza yavuze ko bashaka gutinza urubanza ku bushake ni nyuma y'impaka hagati y'ubushinjacyaha abaregwa n'ababunganira mu mategeko ku ikubitiro mbere yo gutangira kwiregura abaregwa bavuze ko batigeze babona ibikubiye mu cyemezo urukiko rwatesheje agaciro mu kwezi kwa gatandatu ku nzitizi barugejejeho abaregwa banavuga ko hari amadosiye yakubiyemo imyanzuro y'ubushinjacyaha nyuma yo gusobanura ikirego cyabwo batashoboye kugeraho ayo madosiye nk'uko bisanzwe bigenda impande zombi ziba zishobora kuyageraho mu buryo bw'ikoranabuhanga bwa icms bwifashishwa mu nkiko abanyururu bavuga ko muri gereza bigoye kuyageraho ababunganira baravuga ko urubanza baburana barushyizwemo n'urugaga rwabo mu rwego rw'ubwitange byakomotse ku kuba abo bunganira batishoboye nta bwunganizi babona bishyurira basobanura ko bagerageje kugaragariza ikibazo cyabo urugaga rw'abunganira abandi mu nkiko mu rwanda ndetse na minisiteri y'ubutabera ariko nta gisubizo barakibonaho bavuga ko bagiye kumara umwaka wose nta bufasha urukiko rwavuze ko gereza ifite za mudasobwa bityo ko abaregwa bagombye kuba barazikoresheje bagasoma ibikubiye mu rubanza baburana ruravuga ko abunganizi babo mu mategeko bagombye kuba barabagezeho batitwaje ko ari urubanza rw'abatishoboye rwavuze ko atari urubanza rwa mbere rubayeho ruteye rutyo urukiko rwafasha aba banyamategeko nk'abagiye basabwa kugira ibyo bakora mu nyungu z'abo bunganira mu rubanza barangiza bagakora icyo rwise kwituramira urukiko ntirwiyumvishije uburyo abo banyamategeko bahisemo kuza kurubwira ko batabonanye n'abo bunganira kandi batarabigaragaje mbere na gereza itarabakumiriye rwavuze ko nta mpamvu yumvikana ituma abo banyamategeko n'abaregwa basaba isubika rubanza ubushinjacyaha nabwo buvuga ko habayeho uburangare bugamije gutinza urubanza bikozwe n'ubwunganizi n'abaregwa bwavuze ko ibibazo byabo ari ibyo baganiraho n'urugaga rwabo narwo rukaganira na minisiteri y'ubutabera buvuga ko butumva inyungu abanyamategeko bafitemo zo gutinzura urubanza byateye urukiko gufata igihe kingana hafi n'isaha rwiherereye rubifataho icyemezo rwavuze ko ibibazo bagaragaza bigamije gutinza urubanza nta mpamvu zifatika bashingiyeho umucamanza yavuze ko kuva mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka abanyamategeko batigeze bagaragaza iyo nzitizi yavuze ko ibyo bakora ari ku bushake bwabo ashingiye kuri ibyo umucamanza mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byambukiranya imipaka n'iby'iterabwoba yahanishije buri munyamategeko ihazaba ingana n'ibihumbi magana abiri by'amafaranga y'amanyarwanda yategetse ko ntawe bemerewe kugira uwo bunganira ku butaka bw'u rwanda batarishyura aya mafaranga nyuma y'iki icyemezo abo banyamategeko batubwiye ko bagiye gutakambira perezida w'uru rukiko mu rugereko rwihariye ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka bakareba ko yabakuriraho ibi bihano baravuga ko bibagoye kwishyura iyi hazabu kandi basanzwe baburana urubanza rw'ubwitange uru rubanza rurerwamo abagabo batandatu bahoze mu mutwe wa fdr urwanya leta y'u rwanda bose bari abasirikare kandi ku mapeti yo hejuru bagiye bafatwa mu bihe bitandukanye mu mashyamba ya repubulika ya demokarasi ya kongo barangajwe imbere n'uwitwa leopold mujyambere ku ipeti rya general de brigade umuto muri bo yari afite ipeti rya liyetona koroneri baregwa ibyaha byo kuba mu mutwe w'iterabwoba kure mu mutwe w'ingabo zitemewe n'ubugambanyi bugamije kugira nawe ubutegetsi buriho mu rwanda kimwe na bagenzi babo bahoze mu buyobozi bw'umutwe wa fdr barimo raforuje fisi bazeye wari umuvugizi w'uwo mutwe na koroneli jean pierre seka nabo bakunze kwita abega kamara yahoze akuriye ubutasi bwa fdr abaregwa nabo baraburana bahakana ibyaha barasaba kunyuzwa imutobo bagahabwa uburere mboneragihugu barangiza bagasubira mu buzima busanzwe nk'uko u rwanda rwagiye rubikorera bagenzi babo niba ntagihindutse umucamanza yatangaje ko azasubukura urubanza mu mpera z'ukwezi gutaha eh bagira ubusa ijwi ry'amerika nyanza mu majyepfo y'u rwanda mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu kuri yutube instagram na facebook voa radiyo yacu muri tanzania leta yafashe ingamba zo gukumira ebola kugira ngo itinjira mu ntara eshanu zihana imbibi na uganda zirimo iya kigoma icumbikiye impunzi z'abarundi n'abanyekongo ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika muri tanzania james jovin umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu mu gihugu ca tanzania umi mwalimu mu nama n'abanyamakuru kuri wa gatatu ku mugwa mukuru w'ubutunzi dar es salaam yavuze ko icyo cyorezo giteye impungenge mu ntara z'akagera mwanza kigoma geita na mara arizo zihana urubibe n'igihugu c'ubuganda umutegarugori umi mwalimu yemeza ko mu gihugu ca tanzania atamugwayi wa ebola aravugwamwo gushika n'ubu gusa leta yiteguye guhangana n'ico cyorezo cane cane muri izo ntara zegereye igihugu gihugu cy'ubuganda yashimangiye ko leta ya tanzania yamaze gufata imikenyero yo guhangana n'icyo kiza cyane cyane mu ntara y'akagera ariyo nzira nkuru yo kwinjira no gusohoka igihugu cy'ubugande ujya muri tanzania gusa mu ntara ya kigoma ariyo icumbikiye impunzi z'abarundi biraboneka neza ko atana kimwe kirakorwa mu gukingira abanyagihugu n'impunzi zituyemo uwepo wa ugonjwa wa Ebola katika nchi jirani unaiweka nchi yetu katika hatari kubwa ya kupata mlipuko wa ugonjwa wa Ebola kutoka indwara ya ebola ivugwa mu gihugu kibanye ca uganda iraje ishinga igihugu cacu kubera ibikorwa byinshi dukorera hamwe mu by'ubutunzi n'iterambere ariyo mpamvu nyamukuru yoza n'ico corezo mu gihugu cacu zimwe mu ntara ziri mu kaga iya mbere ni kagera ari nayo mpamvu icegera canje yamaze gusohora yo kuraba uko mu bihe biri imbere twofata ingingo zikomeye zo kwikingira uretse mwanza kigoma nayo ni intara ya gatatu mu ntara za mbere ziri mu kaga Kwa hiyo Mwanza inaingia namba mbili katika kuwa kwenye hatari zaidi, lakini Kigoma, mkoa wa Geita na mkoa wa Mara.
impungenge ni nyinshi kuri zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya nduta co kimwe na nyarugusu ko zohaba zandura uwo mugera ni mu gihe atanyigisho cibure imigambi yo kwirinda n'ico corezo iravugwa muri izo nkambi gushika n'ubu Eh, twebwe impunzi z'induta turafise ubwoba budasanzwe eh, ubwoba bwerekeye n'iki kiza ca ebola yumva korona yaraje iragenda ariko ebola nayo dufise ubwoba budasanzwe turumva yo mu gihugu co mu buganda ko yatanguye isasika inganda ariko rero turiko turiyumvira nko mu gihe vyoshika ikaza ngaha induta naho twogira ibibazo bidasanzwe ngaha induta turafitiye ibibazo eh, isuku rike amasabuni ntituronka ivyangombwa bijanye n'isuku ntituronka reka mbere navuga yuko ubu amashirahamwe nka- umu- nta mashirahamwe akidufasha dufise ibibazo rero bidasanzwe nko mu gihe iryo ico kiza cotera ngaha induta vyoshika bigenda gute ku mpunzi ziri ngaha muri tanzania twoca dufayo tugahera- tugaheregetera gose imana yabaye iradukingira irege ntayo itayo iradushikira mugabo turayumva turaba imana yaffe turi yaradukingiye ku- kuri ubu tuzokomeza dusenge imana ikomeze iheze iyo ntidushikemo mukomeze mudufasha muri byose n'icyo kiza mudufasha no kugira ngo muduhe kugira ngo biheri bihige iyo biri ntibizaze ino nabo twari tugifise agahenga ikindi dusaba rero turasaba leta ya tanzania hamwe n'amashirahamwe ko yogerageza ikaduhereza amasabuni ikongereza n'ubuvuzi reka n'ubuvuzi ntibuko buragenda neza mbure nko mu gihe rero iyo ebola yocize ata buvuzi buhari bukwiye bwose urumva twoja duhona twese twopfira rimwe kweri ishirahamwe ry'abaganga batagira imbibe msf ariryo rijejuye amagara y'abantu mu nkambi ya nduta rivuga ko rizokoresha akato ryari ryateguye kwakiriramwo abarwayi b'umugera korona mu gihe ho kwibonekeza umuvuduko w'ico corezo ebola mu nkambi gusa iryo shirahamwe riri mu migambi yo kwitegura gutanga inyigisho ku mpunzi z'abarundi n'abanyekongo mu bijanye no kwirinda icorezo ebola mu nkambi za nduta na nyarugusu mu ndwi zibiri ziza mu ntumbero yo kwirinda icorezo ebola kimaze guhitana abatari bake mu gihugu kibanyi c'ubugande kuva mu ntara ya kigoma icumbikiye impunzi z'abarundi n'abanyekongo james jovini ku bw'ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika dusubire ku burundi amashyirahamwe yigenga yo mu karere ka afurika y'uburasirazuba yandikiye perezida evariste ndayishimiye amusaba gushyira mu ngiro urubanza rw'urukiko rukuru rw'umuryango ease ruvuga ko manda ya gatatu ya nyakwigendera perezida pierre nkurunziza n'inzego zakurikiyeho binyuranyije n'itegeko nshinga ry'u Burundi amasezerano y'amahoro yarusha n'itegeko rigenga ease ni inkuru tubaza mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru ukorera i kigali mu rwanda ubwo rwandiko rwatewe umukono n'amashami ku giti cyabo hamwe n'inani zirimo ayarenga amajana abiri akorera ahanini mu karere ka afurika y'ubuseruko ayandi nayo yashigikiye ubwo rwandiko ni nka human rights watch n'urunani eyaxof ruhuza ayo mu karere ka afurika y'ubuseruko ari nabwo rwitwaye muri sentare nkuru ya eyac mu ngingo iherutse gusohoka iyi sentare yerekana ko ayo mashyirahamwe yatsinze urubanza rwemeje ko manda ya gatatu ya nyakwigendera perezida petero nkurunziza yahonyanze ibwirizwa shingiro ry'u burundi amasezerano yarusha n'itegeko rya eyase mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ubu abo bitwaye basaba ko ingingo ya sentare yocigwa mu ngiro icyo bikoze sentare yerekanye ko bigoye kuyishyira mu ngiro kuko urubanza rwaretse uwatwaye iyo manda itavuzwe ko rumwe petero nkurunziza yaritavye imana ndetse hari n'inzego nshasha yamara ayo mashirahamwe yigenga abona ko hari ibishobora gukorwa Anshere niko yagize atwara ishirahamwe ry'igiteka yaserukiye bagenzi we kuri mikoro y'ijwi ry'amerika icya mbere ni uko yosubiza iteka abajyambuwe abo nabo bakaba ari abarundi ibihumbi n'ibihumbi bagorewe mu makambi y'impunzi n'amashyirahamwe ya politiki imigambwe ya politiki eh, myinshi iri mu buhungiro n'iyindi iri mu burundi amashyirahamwe yigenga ari mu buhungiro ndetse mbere n'ari mu burundi n'amaradiyo eh, n'ibinyamakuru bikorera mu buhungiro n'ibindi biri mu burundi bidakora byigenga kubera iryo nyangwa ry'amategeko leta y'uburundi yoyo ibona ko urwaciwe na sentare nkuru y'umuryango wa eac atakibanza n'insiguro rufise umuvugizi wa leta prosper ntagwamiye yabivugiye kuri mikoro y'ijwi ry'amerika mu kiganiro c'abavugizi b'inzego nkuru z'igihugu mu mpera z'ukwezi guheze ijya ngingo nta kintu kinini zoza gufasha kubera ikiringo cari cateye impari co kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu gishira umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri caraheze n'uw'ico kiringo cega imana yakoze ivyayo ntakiriho ni kimwe bita mu gifaransa sanzobuje ikiburanirwa ntikikiriho iyo ikintu kiburanirwa kitakiriho urumva ko n'urwo rubanza ari gusa yamara amashirahamwe yigenga yo mu karere na mpuzamakungu asaba umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye gutanga akarorero keza mu gihe ari nawe asanzwe arongoye uwo muryango mu kiringo c'umwaka bagaruka bwizwa shingiro ry'umuhumbi bibiri na gatanu iryo bashizeho kugira ngo bahane abo bari bise abasi b'igihugu rifutwe amashyirahamwe yugawe aho bashize ku mamanda dare babanze babihagarike ubwa mbere hama hategerezwa kujaho ibiganiro byohuza abanyepolitiki bari mu gihugu abanyepolitiki bari hanze amashyirahamwe ari mu buhungiro n'ari mu gihugu na leta y'u Burundi bigatuma za mpunzi zigore mu makambi ya mashyirahamwe ari mu buhungiro abanyepolitiki bari mu buhungiro akore ku mugaragaro uburundi ntibukozwa ico cifuzo co kurekura imfungwa za politike prosper ntagwamiye yatangaje ko ikibazo cerekeye abashatse gutembagaza ubutegetsi ari umurongo ntarengwa ngira ngo nitwokwirwa turaja kukabajende imyerekano yarimwo amagerenade ntuba ko ari umugumuko imigumuko irahanwa n'amategeko bajya rero bagombye gutembagaza ubutegetsi bw'ubutegetsi bwariho bwitorewe n'abanyagihugu ku kiringo kikiriho amategeko y'uburundi nayo arahana kongera agahasha abantu bose bagomba gushikira ubutegetsi biciye mu gikenye gusa abo baharanira agateka kazina muntu bemeza ko nyabuna ubwo rubanza rwaje kwerekana ko abakurikiranwa kuri ico caha atari bo bari bakwiye kucagirizwa nk'uko bisigurwa na metre diodone bashira ishize umwe mu baburanye ubwo rubanza yarusha muri tanzaniya ijwi rya amerika yakurikiranye gushika ruhere iyo sentare yemeje yuko umugambi uri ku butegetsi washizeho nkuru nziza watembagaje amategeko yose y'igihugu n'ayo mu karere igihugu cagirako ubu rero urwo rubanza ruje kwerekana abatembagaje ubutegetsi abaribo nabo batembagaje amategeko igihugu cagirako amashirahamwe yigenga aremanga ko afise uburyo yacishijemwo urwandiko rugashikira uwo rugenewe perezida ndayishimiye mu kiganiro utwara sentere ya eyase umurundi nestor kayobera aheruka guha ijwi rya amerika yaravuze ko gushira mu ngiro imanza z'iyo sentare bitoroshe sentare c'imanza ariko itakigenda gukurikirana kuraba yuko urubanza rwashizwe mu ngiro nuko ko wasinze niwagaruka gusaba ati ndabasavye urubanza rwanje rushirwe mu ngiro leta nishire mu ngiro akazoguma agaruka agaruka agaruka ariko kubera yuko iya sentare y'ibihugu utabize mu ngiro ubuho nyanze iri tegeko mu ikopi yarwo ijwi rya amerika rifise urwo rwandiko rwarungikiwe kandi abakuru b'ibihugu vy'akarere ka afurika y'ubuseruko nk'ubuganda urwanda tanzania kenya sudani y'epfo na repubulika ya demokarasi ya kongo aba banyacubahiro basabwa gufasha kugira ingingo za sentare y'umuryango barimwo zishigwe mu ngiro pierre clave nkuru kigali ku bw'ijwi rya amerika
inshuti muduteze amatwi aha niho aya makuru ahumurije mbashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira radiyo yanyu ijwi rya amerika mbararikire rero ikiganiro iwanyu mu ntara guhera saa saba na muri isanga yanyu guhera saa kumi nk'uko bisanzwe maze rero mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro mwari kumwe na tomasi kamirindi murakarama
It's an MP record. Dr. March Production. Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Ielewe, ielewe. Nasikiliza furaha, amani, umoja na upendo. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. Dusangiri jambo yahuje be